iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri kiganiro muri isanga uyu munsi nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu turabaha umwanya mudusangize ku makuru y'iwanyu nkaba ariko mbanje gushimira cyane abamaze kutugezaho telefone zanyu kugira ngo tubahamagare abatari baziduha namwe muzitwoherereze telefoni yacu ya whatsapp muziduhaho ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mutubipe rero kuri iyo telefone cyangwa se muduhe nomero zanyu kuri whatsapp cyangwa kuri facebook mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com radiyo yacu rero ni mu ijambo rimwe mwatugezaho ibitekerezo byanyu ndetse n'inama ibyo mwifuza ko tubaganiriraho mu biganiro byacu bitandukanye cyane cyane ikiganiro kimara isaha cya murisanga muri aka kanya rero ikiganiro murisanga ni live nk'uko bisanzwe nongere mbahe ikaze mwese kuri uyu munsi wa gatandatu kuri radiyo yanyu mukomeze rero kutugezaho nomero zanyu abishoboye mutubipe tubahamagare reka tubatangirire tubagezaho akaririmbo kugira ngo murusheho kugubwa neza indirimbo igitekerezo ni iya King James
wanyeretse ishusho y'ukuri ku rukundo ndanyurwa nibagirwa ibyahise namenye kubahiga mu myitwarire ibishashi by'ibyishimo binturamo impuhwe ugira n'izaba ziramenye bizwi nta buhoro ukiza amarira dore nguko uko byaje uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo ntiyumvamo ntitaniyemeza kugukunda nonaha bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge isi nuko igitekerezo cyanjemo kosa rimwe nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge dore nk'uko uko byaje uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo kwiyumvamo ntitaniyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye ni uko igitekerezo cyanjemo ayiye shenge bizi ni uko igitekerezo cyanjemo niyo ndyamye ntakubonye ntakubonye byanze bikunze ndakurota n'ukuri byanjemo kwiyumvamo ntitaniyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjye ayiye shenge bisi nuko igitekerezo cyanjye Yeah, no speed. nuko igitekerezo cyanjye
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutababarire ibyuma byari biduvangiye ariko nizeye ko ako karirimbo igitekerezo ya king james yabanyuze ati ni uku igitekerezo cyanjemo none rero ubwo iyo murimo kumva ubu ngubu muri aka kanya ni iyo muri tanzania ni diamond ah, ah, sikoni ubwo rero tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika pascal bruce uranyumva
yego mwiriwe neza
mwiriwe neza namwe urahagana heza
ubu ndi mu rwanda mu karere ka nyamasheke umurenge n'icyaro aha ye Bru- ah, king james ati nguko uko igitekerezo cyanjemo nawe ubwo hari- hari ukuntu igitekerezo nawe cyakujemo cyangwa se utubwire n'uko igitekerezo cyo kumva radiyo ijwi ry'amerika cyakujemo
Eh, igitekerezo ahubwo mubivuze neza cyane Eh, Ura- ura- radiyo ijwi ry'amerika n'abanyarwanda bashishikariza kuyikunda cyane kubera ko itangaza amakuru meza mm, arange rero igitekerezo cyahise kizamo cyo gukunda ijwi ry'amerika mhm, nkayikundisha n'abandi eh, duturanye cyangwa b'ahandi hantu mm, ndabigushimiye Eh, cyane nkayibakundisha Eh, ndabigushimiye Eh, cyane nkayibakundisha cyane hanyuma igitekerezo cyo kugira uwo ukunda se cyo cyari cyaza
gusa na- gusa umuntu aba ari kubiteganya Eh,
Ngo- nk'ubu wese nshobora kuba mfite umufiyansa ariko tutarabitegura nk'ubu ngiye narangiza yasigisi ngiye nayirangiza ntabwo ushobora guhita uzana umugore uwo mwanya eh, ariko uba ufite umufiyansa mushobora kuba mu- mubipanga mu minsi izaza eh, ugomba kubitegura kuko u- umubano kubana ni ikizabatunga uko muzabana byose mukabanza mukanamenyana
eh tukamenyana bihagije cyane rwose Mm.
buriya umuntu mwabana mutaramenyana ntabwo mugera ku ntego muba mushaka kugeraho Eh, umuntu akamenya ko azihanganira undi mu mu byiza no mu bibi
Eh, si Eh.
byiza bara guhita umuntu ahubuka ngo ashaka umu- ashaka umugore Mm.
wese mubi- ushobora gu- gu- mu- mushobora nko gufata igihe mukaganira bihagije Mm, eh, nta makosa mukora bijyanye n- n'icyo mushaka kugeraho mm.
ukaba uzi ko umukunda nawe agukunda nta kibazo icyo gihe igitekerezo cya cyakujemo ariko kitarajya mu bikorwa neza buri igitekerezo cyaje mu muntu bigeraho iyo yumvisha abishaka akagishyira mu bikorwa kandi yageze no ku ntego ashaka kugeraho Mm, oya rwose ni byo Eh, ye hanyuma se aho ngaho iwanyu ni makuru ki watubwira
makuru ki nk'urubyiruko ubu ngubu Mm, iyo turebye dusanga mu rwanda hari Eh, aba- aba- urubyiruko rukunda imyidagaduro cyane ndetse n'abasaza n'abakecuru basigaye babikunda ku buryo buhagije Mm.
ubu ngo bikiri kuvuga ni shampiyona y'u rwanda ndetse na n'ikipe yitwa al hilal iri gukina na mukura Mhm.
Eh, aho usanga hano mu rwanda nyine abantu bishimye cyane bavuga ati mukura nyine bikore cyane tsinde cyane ubu mukura imaze gutsinda al hilal igitego kimwe Mhm.
Eh, wasanze urusanga abanyarwanda bose bishimye cyane ubu ngubu kuva ari no muri wikendi bari kwifatira agacupa bavuga ati mukura iri gutsinda kandi n'ubundi iri kwataka bikaze cyane Ah.
Eh, Mu- ugasanga nyine abantu bishimye cyane tu murimo kuyifana mwese
Eh, tu- twese twese abareyo urabizi abareyo bangana n'aba epr ariko bose ubu ngubu nubwo rero iri gukina hari abavuyemo Mhm.
bajya ku kibuga mukura iri gukiniraho ubu ngubu bari kuyifana cyane harimo nka nka mirongo inani ku ijana bose bari muri sitade nta kibazo Oh. Ndumva.
Eh.
kandi hameze neza
Eh, hameze neza rwose umwuka ni mwiza nta kibazo urabona abantu bose bishimye urabona ikirere kimeze neza nta mvura nta mvura iri gukina neza nta kibazo ubona nyine ba- bari kwatakana urabona mukura na arihari yari yakinnye kane kane kabiri Mhm.
noneho oh, noneho eh, mukura irataka irataka ibatsinze igitego Mhm.
ubu bahita basambagura ya myanya yose ubu mukura bose bari kwatakana nta kibazo Mm.
urabona ko ubu Al Hilal yari yafunze ariko ubu ngubu yafunguye noneho umukino ugiye waryoha cyane Umupira- umupira urashyushye rero rwose Eh, birashyushye cyane rwose Eh, nese mbere y'uko nkurekura reka nkwibarize gato y'ubwo uri i nyamasheke hari am- um, ngaruke gatoya kuri bya bindi by'igitekerezo hari amakuru tujya twumva ko abakobwa bagura abagabo aho ngaho Eh, wowe nta- nta- nawe urategereje cyangwa ni wowe uza- ni wowe uzashaka ntabwo umugore ariwe uzaza kugushaka
mugiye ukuntu mbyumva n'ukuntu mbibona n'ukuntu ah, numva buriya nanjye nkunda kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye Mhm.
Bo, ah, ngiye kubanza kuvuga ku cyanjye gito Eh,
Eh, ku cyanjye giti ubundi umuntu umuntu muzashakana cyangwa mukundana mm, ntabwo ushobora kugira ikintu cy'indonke ubw'indonke ni ikintu ushobora kumusaba amafaranga mhm, em, ah, ibintu bisanye n'amafaranga kugira ngo ngo umukunde cyane mhm,
buriya ngewe mbona ne- n'ayo mafaranga iyo yatanze mm.
urugo rwanyu rwose ntabwo rushobora kugera ku ntego nyakuri mwavuze mwavuze mbere yaho mu- muki- mugitangira gu- gutereta tuvuga gutereta Ehe.
ntabwo intego yanyu mushobora kuyigeraho mu gihe umukobwa yaguhaye amafaranga niyo yayaguhaye yewe umukunda muri cya gihe ya mafaranga yaya- wayahawe Mm, yamara gushira yamara gushira mugahita mutana rwose ibyo ngibyo bi- mbona bibaho cyane ku bantu baya- bayahawe n'abayataye Mm, urabazi bagiye Uvuga bayatanga kwa- gutyo kugira ngo ba- barongorwe
baba bariho cyane ndabariho rwose Mhm. Eh, nu- ntabwo bu- abinya bariho mm, eh, na- ka- kari agaparanteze kubera ko nzi ko iyo- aho ngaho iwanyu nyine mufite umwihariko
Eh, gusa gusa ntabwo ari imirenge yose Eh, hari imirenge iba ibikora nk'iyo nk'aka nyamasheke nyamasheke cyacu mm, nanone nanone Mm.
n'umurenge ushobora kuba urimo nk'akagari kamwe kabikora ibyo ngibyo mm, ugasanga harimo nk'akagari kamwe gusa nyine ugasanga n'abayobozi bajyaho kenshi babasobanurira ariko ugasanga umukobwa aravuga ati ngize imyaka mirongo itatu nta mugabo nawe nabona Mhm.
bigende bitereka mpamvu ko kumuha amafaranga mm.
ubundi rero twibanire ibintu bigenze neza ni hatari Eh, ugasanga nyine eh, za ngo ziratana kubera amafaranga ashize Mhm.
ugasanga nyine bigenze bityo nyine baratanye kubera iki bwa bushobozi bari bafite amafaranga bari bafite umukobwa yari yazanye cyangwa umusore kuntu runaka amafaranga arashize baratanye Mhm. Yewe.
Eh, ugasanga nyine ibibazo biriyongere mu muryango Eh, yewe no no- ubwo ni uko ni uku- ni ukubitega amaso tu- yenda bishobora kuzacika cyangwa se eh.
eh, Gusa- mm, usanga ntabwo nka radiyo nyine mujye munapotinga inkuru tukazibona nziza mm, mujye munigisha wese abantu benshi bakurikirana interinete mm, mujye mubigisha natwe natwe ino twigishe n'abayobozi bigishe bizagira aho bicika mhm. niyo mpamvu tuba Eh, tubagezaho bibazo.
ayo makuru kugira ngo buri wese a- agire icyo akuramo yifatira umwanzuro we nibyo rwose mukobwa ndakubwiye mukobwa uri kumva ijwi ry'amerika ifaranga ku musore reka reka ntuzarimuhe uza- nahakwaka uzamenye ko atagukunda rwose
urakoze cyane pasika
yego ukomeze ugire wikendi nziza yego namwe murakoze cyane turabakunda iyi natwe ni uko turabakunda emiri emiri Halo, ngwiriwe neza mwiriwe cyane amahoro neza amakuru yandi eee ni meza ye ni byiza cyane eee urahagana he
Ah, ndi muri australia niho ndi eee eee uri mucuti Mm.
wacu wo muri australia yego ntabwo ijwi nari narimenye nzi ko ukunze kuduhamagara yego eee murakomeza mumeze neza Eh, turaho tumeze neza kweri sinzi namwe Mm, tu- oya rwose natwe turashima tumeze neza Eh, ni byiza cyane Mm, gusa twiteguye ka neje kaza kuza kugwa mu kanya ariko Oh.
tu- turizera ko eh, n'ubukonje bugiye kuba bwinshi baravuga ko ku wa mbere ho rwose bizaba bikabije ku buryo Eh, neje eh.
cyangwa se imvura izagwa m- muri iyi wikendi ishobora kuza kwa kundi bigenda bifata hasi hakanyerera birashoboka Eh, rero biri- biri kinyuranyo rero na hano iwacu turi muri Eh.
sama tu- ni ubushuhe kabisa nibwo buturembeje Ah, ubu ni sama twebwe ni iveri nyine ubwo ura- urabyumva Eh, nabyumvise Mm, Yeah. nuko nuko rero eh, nashimye cyane eh, mugitangura ikiganiro kuko mwatubwiye ko kumbure ko two ko twotanga ibyiyumviro by'uko tubona ibiganiro bica ku ijwi rya amerika byobandanya bigenda neza aho tu- aho tubona two- twoborora mm.
Eh, nabikengurutse cyane kandi ijwi rya amerika nsanzwe ndarikunda cyane urakoze none rero kuri ibwo imbere y'uko nuvuga mu makuru navuze icyo gihe naringize nti mvuge ku ku nkuru mwigeze kudushikiriza ku itariki zitandatu kuri ngaha ku biganiro muri isanga Izo
Eh, nkuru itandatu rero y'uku yari kwezi?
u- zari zuza icyo kiganiro carimeshwa n'undi mushinga ntahe ab- aba mw'i- mw'ikambi y'imahama asanzwe arongoye uwundi mugwi eh, w'abisize hamwe wita energy
Aha.
kuri ubwo rero eh, umumenyeshamakuru yaramubajije ko hari i- ingorane ya- yoba yahuye nazo muri uwo mwaka muri uwo mwaka uheze wa bibiri na cumi n'umunani hanyuma yaramwishyuye n'agahinda kenshi cyane aramwishyura yuko yahuye n'ingo- bahuye n'ingorane muri iryo shyirahamwe kubera hariho uwundi mupfasoni ngo yitwa Brigitte Judithe wo muri wo mu Busuwisi yari yemeye kubafashisha imashini za orodonateri zitanu hanyuma biragorana ukuntu zobashikira kuko urumva ryari ni ishyirahamwe rikiri ritoya rikiriko riritunganya biragoye ukuntu bobarungikira umuzigo ngo uve hariya mu busuwisi ubashikire hanyuma baca basaba ko uwo muzigo ngo bowucisha muri me- mu ishyirahamwe ryitwa mezo shalome nuko muri iryo Ikigarira shyirahamwe hano.
rero ngo bara- bararungitse izo bararungitse izo mashini uko ari zitanu mugabo mezo sharome ngo yarase kuzi- kuzitanga mu nyuma uwazitanze arababwira ati nzobarungikira nzo- nzoza nzanye imashini zibiri ko nimubireke ko byabagoye ko base kuzibaha ngiye kuzizana nza- ndabazanire zibiri basi nawe agarutse kandi baramwankiye ko yinjira ngo muri iyo nkambi hanyuma izo mashini zitwaza na mezo shalom kandi urumva iyo bimeze uko nibaza yuko twaca tukenera inkuru twaca twagumye turindira tu- yuko muzotubariza abo barongoye mezo shalom nabo bakagira icyo babivuze ko kuko warumva ko urya mushinga ntayarongoye rya shirahamwe yavugana agahinda kenshi n'umubabaro kandi byarumvikana ni nacyo gituma twagumye twitega ko hari inkuru eh, ijwi rya amerika rizodutohoreza mu barongozi ba mezo shalome kuko bisa nu- n'ukuntu boba bavuye mu burundi abarongoye mezo shalome umenga harimwo utugorane gorane tumeze nk'utwo Ye- u- uravuga mezo shalom irimo ukorera mu rwanda ubu ngubu ego niho byari bihagaze Eh, ha- none se emile mumbabarire ntabwo iyi- iyi kiganiro nagikurikiye ariko urashaka kuvuga ko ayo makuru yose y'ukuntu imashini zaje zikagera muri maison shalome ntibazitange byose byavugizwe n'uwo musore mu kiganiro byavuze n'uwo musore mu kiganiro arongoye urwaruka rw'imahama rusanzwe rwigisha rusanzwe rufise rwigisha umwuga wo guteka hanyuma rero bari bafi kuri porogaramu yabo bari bafise gahunda ngo yo kwigisha urwaruka gukoresha orodonateri cyangwa kompiyuta hanyuma rero banaronka umugiraneza mu busuwisi azibaha byose byavuzwe muri icyo kiganiro nyine Mhm. ubwo nshobora ku- kumubwira akazakora iyo subivi akareba aho ikibazo gihagaze ubu ngubu Eh, mu- mu- mu- muca mugomba mucumvirize ni ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa mbere niho icyo kiganiro cyabaye okay sawa urakoze Hanyuma- cyane Mm.
Eh, harimo amakuru rero yavuzwe muri iyi ndwi cyane yavuzwe cyane rwose yarabaye havuzwe inkuru zibiri zivu imwe yavuga inama yimirije ya east africa yimirije ngo izoba mu kwezi kwa kabiri Mm.
Eh, hagatabwa rero n'ibyo by'amatora mm, yo muri congo Congo, eh.
ariko rero nariko nda- eh, naca- nkaca nibaza yuko byobaye byiza mudutumiriye ababije- abajejwe izi nama zo- za east africa kuko jewe numva kumenga bizohava bibamo ikibazo kinini iyo urabye ibivugwa hagati y'u rwanda n'ubuganda ibyo leta y'ubuganda ivuga ku rwanda ibyo u rwanda ruvuga bi- ibyo bama- muri iyo ndwi bamaze iminsi bavugana iby'uburundi n'u rwanda ukuntu bimeze hanyuma hakaba himirije inama hatabanje kuba inama yo gushyira hamwe abo bantu no kuvugana ingorane ziri hagati y'ibyo bihugu ubwo nguma niyumvira ukuntu iyo nama izoba bigakunda mu mwanya u- umukuru w'igihugu asigaye atafise ingorane n'abandi bakuru b'igihugu azoba ari magufuri gusa bigasa bingora ni nacyo gituma numva ko umenga byoba byiza mudutumiriye abo byega hanyuma tukababaza uwo mwizero bafise aho bawukura n'igituma bibaza in- ko hashoboka inama yindi atari inama yo gu- yo- yotuma ibyo bihugu bibana neza bavugana ukuntu bonabana neza nimba hari iyindi nama yoza imbere yabo igashoboka icyo nicyo nariko ndasaba kumenga bishobotse Eh, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe wa- buriya no ku wa mbere tuzakora ibindi biganiro kandi Yego.
tuzagigaruka cyane kuri ariya matora yo muri congo ubwo uzakurikire tange n'igitekerezo cyawe murakoze muhezagirwe rwose Eh, nawe nawe urakoze cyane twakire noneho jean pierre wiriwe neza
Iriwe cyane urahagana hehe
ah, ndahagana i Makamba Mhm. mumeze muti makamba
Makamba turashima Imana akavura kenshi gusa Mm, kenshi karimo ku hari icyo karimo kwangiza kuvuga kenshi eh mugawe mugawe umunsi izuba ryariko riraka Mhm. Ye. hanyuma n'andi makuru wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika
makuru twashaka gushikiriza twashaka gushikiriza amakuru yerekeye ikena ry'igitoro Mhm.
ikena ry'igitoro mu karere duherereyemwo cabaye ikibazo nani kananira abahinga Mhm.
Ah, kandi urumva iyo igitoro rero gikenye ubuzima bw'igihugu nka bwose buca busa n'ubuhagarara Mhm. n'ibiciro birazamuka Ah, ibiciro biraduga nyene hanyuma abapasaje ugasanga bariko bagira ingorane nk'ahantu hahora hagendwa nk'ibihumbi bibiri ugasanga hasigaye hagendwa nk'ibihumbi bine Mhm.
ukaza usanga rero ubuzima bw'umunyagihugu buriko buragorana cane Mm. ubu iki gitoro kira- biravugwa he- henshi bikunze kuvugwa mu bice bitandukanye by'igihugu Ah, mumaze igihe mu- cyarazamutse aho ngaho iwanyu namwe
ntabwo cazamutse gusa ahubwo n'ikena Carabuze.
ryaco U- ubwa mbere urumva carakenye Mm.
hanyuma barakizamura ibiciro barabizamura Mhm.
none ubu ni- niho kandi casubiye gukena kandi
Mhm. ubu noneho nta naho mushobora Eh, kujya
Na- ntawe gishobora kuboneka kuko niyo ugiye aho bita ku mamarishe nuware ntacyo ushobora kuronka Mhm.
Eh, ukaza usanga rero ni ikibazo kinini ya ku ku ntuze ku banyagihugu bato bato Mhm. hashize igihe kingana iki ubwo
uba hashyize nk'ibintu nka zitatu hafi ukwezi kose urumva ko Ah, ni ari ikibazo byinshi.
kidasanzwe Mm, ni byinshi Eh, eh, Ukwezi kandi urumva kose.
rero twari dukeneye twari dukeneye yuko urumva ababijejwe bagire- bagire ico bashikirije kuko urumva ku munyagihugu nawe muto muto gica kiba ikibazo gikomeye cane ni ibirumvikana
Eh, Mm, twizere ko ba- barimo kugerageza kubishakira igisubizo
mm.
Mm, yebwa urakoze cyane jean pierre
ngaho murafate namwe Eh, ukomeze ugire weekend nziza Eh, reka du- kuba- eh, tukomeze tubagezaho n'utundi turirimbo mukomeze kuryoherwa na radiyo yanyu ijwi ry'amerika
atitobako nakyo ŋŋamba jangu omuziki tugusambe gambe tobako nakyo ŋŋamba jangu eno twekyange
Leka nzine, nzinamu mama, bulamu bwa kiseera, ate omuziki zuli sana. Leka nzine, nzinamu, bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu sana. Zinamu, zina, zinamu awo, zina, ah, zinamu, zina, zinamu awo, zina. Yelelele, yelelelo, yelelele, yelelelo. Anko, anko, anko, anko. Nze tomala atonewa nze katomala mama tonesipata leka nzine ninzinamu mama bulamu bwa kiseera ate omuziki zuli sana leka nzine ninzinamu bulamu bwa kiseera ate omuziki tamu sana nze sikyalosi sikyalosi nze sikyalosi ndi bosi sikyalosi danse danse
yeah, yeah, yeah. Mystery, mystery. You know what? You know what? I'm up here. It's up a dice. Yeah. Press up, me on the palm.
ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ fún wọn jẹ bí ṣe ń wẹgbẹ ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ ó yẹ fún wọn lẹgbẹgbẹ fún wọn jẹ bí ṣe ń wẹgbẹ iphone one iphone two iphone three iphone four iphone five iphone six iphone seven máa ń lọ iphone eight.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutsa ko mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatandatu aho tubaha ijambo tukabaha umwanya mukatugezaho amakuru y'iwanyu mukayasangira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika tujye noneho muri uganda okero uranyumva
ndakumva mwiriwe mwaramutse mwiriwe neza umeze ute
Tura- turakomeye nuko akazi karagenda
Eh, akazi karagenda ariko turenda gutangira amashuri ku wa mbere Mhm. ubwo ugiye gusubira gusubira mu ishuri
ngiye gusubi- gusubira mu ishuri
No.
tugiye kwiruko eh, bya kirisimasi Mhm.
eh.
byararyoshye se
Eh, ibiruhuko byagenze neza kandi ntabwo byapfuye ubusa wagiye gukorera agafaranga nagiye gukorera agafaranga ku bwato
nizeye ko ukuyemo ahagije yo gu- kuriha minerivare Eh, biranyorohera cyane kuriha minerivare ok c'est bien Eh, ariko ikibazo kitugora ni ukuba mu gace turimo kano gakora ku gihugu cya sudani bi- biratugora kubera ishuri ryanjye riri juba muri sudani Mhm.
Eh, gukora urugendo biratugora cyane twasabaga ko gavumenti ya uganda yazatwegereza amashuri hano hafi ajyanye na tekinika Mm.
Eh, Ko bibagora kubera kubera ko urugendo ari rurerure cyangwa uburyo bwo kuhagera ntabwo bworoshye
uburyo bwo kuhagera biroroshye ariko urugendo ni rurerure kuva paderi ugenda juba muri sudani no ni urugendo rugoye kandi amatiketi nayo ugasanga ni ikibazo Ika- no no gutindayo tuza mu wikendi tukamarayo icyumweru Eh.
Ah.
Ubwo wiga ibiki se
niga ibijyanye n'amashanyarazi Mm.
Eh, Okay. Ni- aho- niko karaka uba wabonye ubwo kajyanye n'ibyo wiga cyangwa ni ibindi uba ukora kugira ngo ubashe kubona mu amafaranga gihe cy'i- mu gihe cy'ibiruhuko mba ndi gukora akandi karaka Eh, Mhm. Ye, ha- hari icyo watubwira se cyihariye aho ngaho iwanyu Mu- muri Am- aho Ju- ya juba cyangwa aho ngaho urimo gukorera
i- icyihariye ni- urebye ni izuba izuba ni ryo gusa Eh, ni izuba ariko kandi n'abaturage baho urareba igihe cy'ibigori kirageze bamwe barasarura ibigori abandi barasarura um, mbese urebye ibigori birahari bari gusarura Mm, ubu murimo kubyutsa ku bwinshi
Eh, yemwe nibya nawe
duhe Eh.
natwe duhe natwe twirireho
nta kibazo dusangire nubwo muri amerika ariko tuzajya tubibuka hari igihe kizagera muze murye namwe Eh, ntacyo pfa kuduhumuriza muri telefone
yego
Eh, ura- Eh.
Mm, hari amakuru na- hari ibyo nifuzaga nanjye kuba nakongeraho ku makuru y'iki cyumweru yatambutse yego
Eh, ah, ndashaka kuvuga kuri iki kege- kuri iyi nama yakozwe na afurika yunze ubumwe ku matora yo muri congo Mm,
akenshi twabonye ko bano bakuru b'ibihugu bya afurika bavuze ngo amatora yo muri congo ntabwo yagenze neza mm.
basaba ko bayasubiramo ariko icyo mbona ndi kubona congo kubarura kongera gusubiramo ama- bagireka.
amajwi kubarura amajwi
Eh, Mm.
ndi kuba- ndi kubona congo bayireka kubera ko congo bayireka yigenge perezida watowe niwo uwo nguwo arahagije Mhm.
ibyo kuvuga ngo perezida watowe ntabwo bo- a- abakuru b'ibihugu bya afurika ngo basubire mu majwi bongere hari ibyo bari gusaba congo ngo isubire mu matora Mm.
ibi byari bibaye amahirwe ko abanyekongo bitorera umuperezida wabo hatabayeho kudeta hatabayeho imvururu z'abaturage ngo amaraso ye ameneke ibi n'amahanga yabashije kubyishimira
Mhm.
ibaza ko ibyari bibaye byari bihagije kabira yari yarakoze neza cyane
Mhm.
Ah, de- nicyo mbona kabira yari yakoze aha nanone ndajya mu nyemerere mvuge kuri ibi bitero byabereye kenya Mhm.
akenshi bikwiye- ndi kureba ko isi cyangwa ibihugu bya afurika byakarebye ese al shababu ni iki gituma ikwa igaba ibitero muri kenya cyangwa muri bihugu bifite n'ingabo mperutse kumva ko n'uburundi babuburiye nabwo ngo bushobora kuba bwabutegura ko bwa- bwagabwaho ibitero na al shababu
Twi- twizere ko atari byo
ego ariko bari barabivuze Mm.
ariko kandi icyo mbona al shababu igisubizo ntabwo ari ukuyirasaho Mhm.
reka se kuba akaba wa mugani bat- baca ngo mu giswahili ngo moto ya m- ah, mwo- dawa ya moto ni moto Mhm.
bireke kuba dawa Bwira ya moto abata- ni moto bwira abatabyumva nyine bw'uwo muriro babwire icyo bisobanuye Ba- bavuga ngo umu- umuti w'umuriro ni umuriro Mhm.
ariko ntabwo byakabaye byo reka umuti w'umuriro ureke kuba umuriro ahubwo ibi bihugu byicare n'amahanga bamenye ese al-shababu ni iki gitumye iri kugaba ibitero yica abantu kubera barimo baratwizeza ibitangaza al-shababu turimo turayihasha ejo bundi batera muri kenya perezida wa kenya yagiye kuri tv ya kenya na radiyo avuga ati abaturage ba kenya muhumure al-shababu turi kuyinesha turimo turayi- turayicyaha nyamara ntabyo tubona n'izi ngabo ziri muri somaliya za uganda n'iza kenya n'iza burundi ntacyo turi kubona ziri kumarayo Mhm. ku bwawe rero byaba Ndi kubona- ibiganiro eh, uretse ko nanone n'ibiganiro nabyo hari aho bi- bigeraho bikananirwa cyangwa abantu ba- abantu bakananirwa kumvikana cyangwa ntibashake no ku- kubijyamo
yego ariko burya nta kidashoboka kubera ko al-shababu babanza bamenye icyo uko tu- turi kubibona Mhm.
al-shababu ifite imbaraga Mhm.
bafite ibiryo bafite amafaranga bafite aho bakura imbunda bafite amaradiyo arenga mu icumi Mhm.
twibaze bibaze se ibi biva he izifashanyo babona ah, ziva hehe iki cyafasha isi ndetse na afurika tukagira umutekano wa al-shababu Mhm.
Eh, Eh, icyo- ibyo uvuga birumvikana rwose uku- eh, hari u- u- u- ukoresheje umuriro ku mugani wawe aba Eh.
ahita ashotora undi undi nawe agashaka kwirwanaho hanyuma eh, muri rusange abaturage akaba ari nabo bahazaharira nibo bazaharira Mm.
Ah, none
yego ndabashimiye cyane reka soze mbasaba akaririmbo Mm. reka nda- ndabaza bakita geoffrey niba hari ako agufitiye bakita sarakaba sarakaba ka kari muri ringara ka papa wemba Mhm.
Eh, mu- mungiriye neza mwagashyiramo kandi namwe kabashimishe n'abanyekongo cyane cyane reka turareba niba ka- kari hafi kubera ko ubu urabizi ko ibi- ibi- ibikorwa cyangwa se ibigo bimwe bya guverinoma byarafunze hari na na- na library aho tukura imiziki naho harimo bimwe bifunze ubwo reka reka nda- ndamubwira ndabwira Geoffrey arebe niba hari ako yabona
murakoze cyane Eh, Saraka- Sa- ngo sarakaba ya papa wemba
yego yego niyo Eh, a- a- mush- ashobora kuguhe indi aramutse abonye indi ya papa wemba yayiguha hanyuma ako kandi Ah, akaza ah.
akagushakira yitonze nifuzaga sa- nifuzaga sarakaba
sarakaba okay Eh.
az- azayishaka azayishaka yitonze hanyuma ubwo ngubwo tuzayiguha mm, reka nkwizeze kuwa gatandatu nibiramuka bikunze aha kataboneka
mume akaririmbo k'umuririmbyi bamwita james brandi bakita goodbye my life goodbye my love
my life life
yes Mm. okay Eh.
ubwo eh, turareba
murakoze Eh, urakoze cyane Umunsi ukomeze ugire mwiza ibihe cyane, byiza na- ndabikunda.
n'amasomo meza kandi murakoze cyane ndabashimiye Eh, bye bye. Eh, radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kirakomeje twakire noneho nsengayire
Hello?
Senga- uranyumva neza
Eh, ndabumva neza ni wiriwe urakomeye
muraho muraho yego urahagana he
ndi ndi igikondo Eh, aha wari watwandikiye kuri facebook uvuga ko u- udukumbuye tuguhamagare hari hashize igihe waherukaga kuvugana na radiyo ijwi ry'amerika ryari yari hashize igihe mu wundi mwaka zo- dusoza umwaka none se ko waduhebye ku mugani w'abarundi
Hari Waradu- ubwo waradu- wa- waratwandikiye cyangwa Ndashaka- twa- ntitwabashije kuguhamagara
natanga ntanga nomero nkategereza nkaza ngaheba aho ntituguhamagara tugasanga wowe wagiye mu bindi
Mu ndabizi bindi hari- bira ndabizi hari Nta telefone bindi.
hari telefone muduha twazihama cyane cyane kuri facebook mwamara kuziduha twabahamagara zimwe ntizicemo ngo umuntu ntashoboye kuboneka ubundi ugasanga umuntu ntiyitabye cyangwa yiriho ni uko urumva rero ikiganiro live tu- turakomeza iyo tukubuze duhita dukomeza tugashaka undi
ahubwo ayo niyo yenda nicyo navuga cyaba cyarabaye yari igihe mu buri umuntu ariko ngewe inshuro nyinshi ntabwo hashira iminsi ibiri niyo ntaba nakabije ntabwo hashira iminsi ibiri ntatanze nomero hari igihe ntanga nyine nomero yenda ubwo mwampamagara yenda cyangwa se n'amarezo yenda akaba yabura ku Eh.
mugani mu kambo ni amahirwe noneho turakubonye amakuru iki rero Eh, amakuru ni meza ndakomeye ndashima imana urebye umwaka n'utangiye neza ndi muzima iyo umuntu ari muzima burya biba ibindi bindi n'inyongera n'ubundi baravuga ngo haguma ubuzima haguma ubuzima burya
no Eh, nari mbakum- nari mbakumbuye nyine nari- nari mbakumbuye cyane hashize iminsi ariko mba ndumva umunsi ku munsi makuru mba numva amakuru yanyu Mhm.
n'ibiganiro bitandukanye ngenda mbyumva Mm, urakoze kutuba hafi rwose Mm, ariko hara- hara- ha- ha- ha- ha- hari akantu nari nabasabye kera niba mwarakavuzeho ngaho rero na- reka rero tube twarakwibagiwe cyangwa yenda twarakavuzeho kandi wa- nukuri wa- wa- wa- warambwiye ngo uza- ngo uza- ngo uzakam nyibutse nyibutse
nababwiye ngo murebe ukuntu muzashyiraho akantu kajya ka- kuko hari ibiganiro bijya bijyamo nko ku manywa noneho byajya ibiganiro bijya bijyamo ku manywa noneho tu- ni- ni- abantu ntibabyumve kuko batazi igihe bigiramo batazi n'amasaha n'amakuru umuntu agafungura agiye kurangira natwe twavuze ko nyine kuko abantu benshi bakunda kumva kino kiganiro cyangwa se ntibabura nimugoroba abantu benshi bakunda gufungura radiyo ari nazo tenda hari ukuntu mwazashyiraho mugashyiraho nk'akantu cyane iyo mwa- mwajya mutwibutsa amasaha y'igihe ibi- ibiganiro uko biba bikurikiranye Mhm. Nda- ndaza kureba numvaga ako kantu twarakavuzeho ndaza kureba niba ntacyo twashyize kuri facebook kuko urumva abantu baba bakora Eh.
ibintu bitandukanye ndaza nzongera Ah.
nzo- nzareba neza gahunda y'ibiganiro Eh, iyo- iyo gahunda y- cyane cyane ikirori cy'ikinyarwanda n'ikirundi Mhm.
Aba- abantu ba- benshi hari igihe hari igihe mubwira ngo ni saa moya n'igice n'urugero akavuga ati siko nafunguye se nkumva nkumva ntazi cyangwa akaba yafunguye nko mu- nko muri iyi wikendi kuko hari ibiganiro byinshi muri wikendi bita nka- nk'amakuru yegenda ushobora guta yumva yenda
Mhm. cyangwa ugasanga hariho izindi ndimi kubera ko hari n'izindi ndimi za za radiyo ijwi eh, ry'amerika eh, eh, kubera ko umuntu aba atazi nyine
ndaza ku- nza- icyo nzo- nzongera nkibutse mu- mu- ku- mukajya murebera nko kuri facebook ariko mu ubusanzwe hari igihe dukunze ku- kubivuga ni uko gusa asho- ushobora kuba wumva rimwe na rimwe gat- akantu gatoya umuntu atavuze byose kuko nanone ubivuze byose icyarimwe bishobora gufata umwanya
Eh, ariko mwe- mwewe mwajya murabishyira kuri facebook nabyo nta kibazo Mhm. urakoze ni igi- ni igitekerezo cyiza nzareba neza
Na- ariko na- na- mu- nta no ku- nta no kumwa- baka- mukajya munabwira n'abantu hari igihe hari gahunda zicika abantu nyine Mhm.
nta kiganiro cy'umuziki hari igihe abantu baba bifuza bakabana ariko bikorwa gute Mhm.
nanjye hari igihe njya nanga hari igihe njya nanabatuma mumubwirire mubwirire nk'ukora ikiganiro azampamagare nkategereza agaheba reka nkubwire uburyo bworoshye rero noneho wakoresha kuko hari mm, reka nisegure cyangwa se n- n- nsabire n'imbabazi na bagenzi banjye niba ha- warigeze ubivuga gutyo tukibagirwa kuguhamagara ngo tuku- tukibagirwa kugutumikira kuri Thomas ngo aguhamagare Ah, uburyo Eh.
bworoshye uburyo bworoshye ni Mm.
ugutanga eh, kwandika ugakoresha hari email na nabahaye radiyo yacu Mm.
arobaze gmail akadomo com nk'iyo ngiyo uyikoresheje ushobora wa- ukandika uvuga ugatanga nomero yawe mumpamagare mu kiganiro dususuruke cyangwa ikiganiro cy'umuziki icyo gihe mesaje uyibonye ah, ashobora guhita ah, yibutsa Thomas cyangwa se nawe agahita ayibona Eh, ibyo ubu- ibyo ni byo byoroshye cyane nibyo byoroshye cyane kurusha kudutuma ushobora kuntuma hari ukuntu umuntu ashobora ku- nko- ndava ahangaha njya mu bindi nkibagirwa nko kumubwira kandi n- ubu nta nubwo ahari ntiyakoze Eh, ubwo rero urumva ko byoroshye ku- kugenda diregite ukagira wowe ukamwiyandikirira ugahita umubwira Eh,
aho ibyo ni sawa ndumva noneho ari- aribyo byakoroshya eh, ariko nizere ko nda- ninabyibuka rwose nzamwibutsa kuwa nko kuwa kabiri
Eh, ubu ngubu ubwo uzahita umunyibukiriza nubwo ndi- uza- ndabizi uzabyibuka
Umfi- ndumva mfitiye icyizere gihagije
Eh, nda- ndabyizeye nzagerageza urakoze cyane Nda- ndabwira Eh, sawa, sawa.
ndabwira Geoffrey azanyibutse nawe turi kumwe hano ku buhanga bw'ibyuma buriya nawe azanyibutse Eh, azakwibutse ntabwo uzibagirwa ndabyizeye kabisa hanyuma azara akaririmbo kihariye wumva wifuza kuzamusaba byibura ngo mubwire azaba n'agashaka
akihariye
ni iyihe ntabwo naka ni iyihe ushaka Ntabwo cyangwa uzabanza nakabu- uyitekerezeho
oya ntabwo nakaba yazakashakira agashyashya ka jayipoli
eee okay
Eh, gashyashya ni kabisa gashyashya okay sawa ubwo n- uza u- nu- niwandika ariko nawe ntubyibagirwe nyine kuri nanjye ntabwo gmail ndabyibagirwa mujye murakomeza mutwibutse Eh, radiyo yacu arobaze gmail akadomo com sawa urakoze rero Aho rwose ngaho.
nsengayire ukomeze ugire wikendi nziza
sawa sawa murakoze murakarama muzamumbwirire kabisa Eh, nawe nawe urakarama twakire na john john john wiriwe neza urakomeye
aha ndakomeye nyine muri Imana bwa ishimwe.
buhungiro Eh, uri hehe
ni ikambi y'impunzi y'inyarugusu uri nyarugusu mwiriwe mute nyarugusu
Ah, ati nyarugusu nyine turahendahenda na kano gasho nyine dufungiwemo n'agasho
Eh, kandi gereranywa n'agasho eee nari Eh, ngize rero tutari dutegenze ngo dukore imirimo Mm,
ego amakuru nayo nshatse kubagezaho mm.
inyuma yaho leta ya tanzania ifatiye za ngingo mutabirobewe zo gukandamiza nyine impunzi Ah, mu uravuga minsi ya rero- kubafu- kubabuha- kubabuza gukora ibintu bimwe na bimwe mu nkambi
Eh, urabona amapikipiki yarahagaritswe amafarumasi eh, arahagarikwa amabesikeri nayo nyine yari yahagaritswe mugabo bari kubisa agashi barayugurura ariko mu ndwi zibiri ziheze Mm, hasigaye amapikipiki gusa niyo atararekurira
amapikipiki ntarugururwa cyo kimwe n'amafarumasi mu ngingo bari bafashe icyo buguruye gusa yabaye amabesikeri n'ay'amakinga mu ndwi zibiri ziheze baheruka gusohora itangazo bavuga yuko kibujijwe kugira ibyo no kwita takisivero guca udufaranga uciye ku ikinga ni ukuvuga gutwara abantu Eh, ni ukuvuga dufite isoko bita ya mungano ni ukuvuga isoko rusange ku munsi wa gatanu irinze irema abasungusungu bajeje umutekano w'ikambu usanga ku mabarabara batonze bagufashe rero ufite eh, nk'uhetse ku ikinga iryo kinga rirabanza rigahagarikwa
I- iryo i- i- iryo soko riri mu nkambi imbere cyangwa riri hanze
Ya, ni ukuvuga ni kandi rihuza impunzi zo ngaho i nyarugusu rikongera rigahuza n'impunzi n'abatanzaniya Eh, ni ukuvuga rero riri inyuma y'ikambi eh, ikambi nayo ni nini cyane rwose mumenye yuko irimo amakambi abiri ikambi y'abakongomani n'ikambi y'abarundi ni ukuvuga rero uri guca usanga isoko riri kure cyane rwose bigasabwa yuko abagiye kurirema bipakiza ku makinga none ubu rero barabyanse urabona n'amamoto yarahagaritswe ingingo urumva zibandanya zifatirwa impunzi Ni- birumvikana ni ikibazo
hanyuma ikindi nacyo ni uko no muri iyo nzu iheze nyine habaye ibintu by'imyidogo cyane rwose harabaye kugwa ku bigisha baba bigisha amashuri mato mato n'ayisumbuye
Babaku- babakura kubera iki
byabaye igabanya ry'abakozi na twe turamenya ati iryo gabanya ry'abakozi ryari rigamije kuki icyari utangaje bamwe bamwe nuko wacu usanga wabaza ati none mwisunze ingingo izaye kugira mugabanya abo bakozi ugasanga birabananiye cyane rwose ikibabaje nuko uca usanga mu bakuwe twavuga nti baba bari bafite nk'impamyabushobozi ariko ugiye kuraba nk'abasigaye ukaca usanga bagarukiye mu myaka y'umunani mu myaka y'icyenda ukaca usanga abo basigaye bica bituma impunzi zimwe zimwe zishavura zikangura kwidoga ngo ho bakoze ibintu by'ikimenyane ibintu by'agatumba mugabo ku babyeyi nabo ikintu kibabaje cyane rwose ni uko uca usanga inyuma y'irigabanywa ry'abakozi mu ishuri rimwe ushobora gusanga harimo abanyeshuri ijana na mirongo ibiri ijana na mirongo itatu uca wiyumvira nk'abana nk'ijana na mirongo ibiri ijana na mirongo itatu Ku mwarimu biga mu umwe.
mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ku mwarimu umwe
Eh, ku mwigisha umwe Ni benshi.
usanga nk'abo bana ari benshi cyane rwose hariho abagenda ukabaza ati none mwana uno munsi mwize iki akabura icyo akubwira bivanye n'ubwo bwinshi bw'abanye- bwa- bw'abigisha bwa- ah, bw'abanyeshuri riko Mm, birumvikana Ni- ah, niba n'umwana yicaye inyuma urumva ategereye mwarimu ashobora kutumva cyangwa se akanarangara
Eh, cyane rwose nicyo tuma twasaba tuti nimba ari nk'ibishoboka iya yarasemi yabidufashe isubire yongeza abigisha kuko abigisha ni bake cyane rwose abanyeshuri nabo ni benshi ntacyo bashobora gutahura baca bataha uko
ubwo ndebe bigira ko ikiba i- iyo nk'uko wavuga guti mu- mu- ah, mu- muri n- kuba mu nkambi ni kimwe no kuba muri gereza twizere ko ibibazo bizakemuka ku buryo mwasubira mukajya kubaho mu buzima busanzwe iwanyu mukava mu nkambi
Ah, ntabyo turiko turizera kuko uravye n'impuzu baheruka gupokeza za kambi z'induta na mutenderi basanze n'imyambaro ya gisirikare ntawe uzi ibi navyo ngo bizotera biherera he
We nta- ntimutakaze icyizere byose birashoboka
sinzi n'ukuri amikikurikirana naco ijwi rya amerika ntituryumva kuri fm twe twagerageje eh, mu minsi twaravuganye na edi gwema ku bijanye n'ukuntu bashobora kuyumva n'amaradiyo y'ino kugira tuze turabumva kuri fm kuko ndabona prosedire yo mu burundi yo gusubira kumvikana kuri fm atari iya hafi sinzi ko mama mufite nk'icyizere mukatubwira muti kuri fm tuzosubira kumvikana muri kino kiringo n'ahandiho amakuru ndushobora kuyaronka n'abayaronka ntabwo usanga bakoresha amatelefone agezweho ya maandroide nabo bajya bataramusanga cyangwa amatelefone bigira irumva nta makuru bashobora kuronka kugira tubatore naho kuri shot wave shot wave sikiroti dushobora kubatora amaradiyo ashobora kubatora
ya ni ikibazo ni ikibazo ariko ntacyo twizere ko kiza- kizabonerwa umuti ntacyo nakubwiraho rwose kuko nta- natwe turategereje
oya gusa twe twavuganye na Eddie Gwema avuga ati bishobotse akaba ariho nk'iradiyo iri hafi y'iyo twoshobora kuyiyunga nayo tukavugana tukagirana ibiganiro kugira ngo dushobore gucishaho aya makuru cyangwa ibiganiro bitandukanye canamubwira ati hariho amaradiyo harakorera mu makambi bishobotse mwora mukagirana ibiganiro kugira abantu banyu baze barabumva Mhm, urakoze cyane ni igitekerezo cyiza Mm, sinzi ko mwavugira mu buhinga bw'ivu- bw'izima tukavugana na jofuri Eh, um, urashaka kuvugana na Geoffrey
Eh, reka reka ikiganiro kibanza kirangire kuko arimo kwakira amatelefone sawa Eh, ura- yego
Sawa.
Jofri, muze kudufata mubire ibigwema gwema n'ukuri kugira tubumvirize kuri fm iradiyo nganye iriho kandi igihe itangure kandi n'amakuru ngamwitambi ni menshi cyane rwose sawa urakoze cyane ubwo turaza kuguhamagara Yewe, mukomeze ugire ibihe byiza udusuhurize n'abandi aho mu nkambi ya nyarugusu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kirakomeje twakire jean claude
muraho neza muraho urahagana he
ni hano mu karere ka nyagatare ni mu rwanda Mm. mwiriwe neza rero
twiriwe neza ni amahoro ariko iwacu bimeze nabi si- ku neza ku marwariro hano ku bigo nderabuzima Mhm. hari ibibazo ki?
baravuga ngo baravuga ngo baduha serivisi nziza ariko iyo ugezeyo bakureba nk'iki ndi hazi Mm.
sinzi icyo umuntu yakora rero ubwo umuntu ubu ntabwo wajya kurega ahantu mu buyobozi ku ku bitaro ku kigo nderabuzima nta muntu warega nta n'umuntu waregera kuko iyo uregera usanga ari nawe wenyine bose bakora kimwe Mm, none urashaka kuvuga ko ari ibigo byose
ni icy'iwacu kuko ntabwo ndagera ahandi hose kuko iwacu niho nzi neza icyo kigo aho cyitwa nivuriza cyitwa ngo iki ni ikigo ni Nyaga- ni ikigo cya nyagatare ni cyitwa ngo iki oya ni- ni icya rukomo health center Mm.
Eh, abaganga baho bakorera nabi ntabwo bagukorera serivisi nk'uko bikwiye
ni ni ibintu bisanzwe se cyangwa ni ni bimaze igihe cyangwa ni ibyavuba
sinamenya niba ari ugusuzugura umuntu uwo babonye kuko umuntu iyo haje umuntu ufite amafaranga niwe bavuza bahita biyitaho kurusha uko wenda weho usanzwe wajyayo Mm, ushaka kuvuga ko umuntu ushobora kuba yivuza kuri ah, afashwa tuvuga nk'uwaba ari mu cyiciro cya mbere ah, av- avu- avuzwa na leta bashobora kutamwitaho ugereranije n'ubaje afite amafaranga afite mituweli n'ibindi Eh, kuko ndabi- ndabihamya neza kuko hari umuntu umurenge wacu wa gatunda Mm, hari uwo bohereje mm.
ni ukuri ntabwo bamwitayeho ngiwe ngo hari sinzi amaherezo ye kuko ntabwo bamwitagaho nk'uko bitaga ku bandi Mm. ariko biterwa n'icyo wita ku ku- kwita ku muntu Um, ni uko ashobora kugera agasanga hari abarwayi benshi ashobora kugera aga- uhari yara- yagu- yagu- gukomereka nagiyeyo ngiye kwipfukisha upfuka ako kanya nta muganga wabona sinzi niba ari abaganga bake kandi baba bahari usibye ko baba bari mu bintu byabo utamenya gahunda zabo Mhm. ntabwo ari ubuke bw'abaganga ntabwo ari ubuke bw'abaganga barahari ko ntabwo baba bibereye mu byabo muri bizinesi mbega batari hamwe sinzi ibyo baba bahugiyemo Mm. none se iryo iryo- icyo kigo nderabuzima si icya leta
iyi ni icya leta ariko nyine icyo- kubera ko haba hariho konabure n'abandi bose nabo ntabwo bikunda kubasangayo Mm.
ukabura rero aho wasi wanyuze ikibazo cyawe Mm, navuga- nabazaga niba ari icya leta kuko nzi ko uh, minisitiri w'ubuzima yabujije amatelefoni mu mu bihe by'akazi Uh, telefoni zigendanwa ubwo rero nibazaga niba bahugiye kuri telefoni yarabijijije ariko ntabwo mwese ko nta- ni usange ariko arangaye ni ahantu wamurega mwese bara- barabikoresha nk'ubusanzwe uko babibabujije ntabwo babyitaho ko bahawe amabwiriza Mhm. Nta- ahubwo nyine ya- sinzi ukuntu umuntu yazajya atanga ikibazo cye cyangwa akajya at- atanga nk'uwo muntu wa- wari wishyuye gahunda wa- mbega wanyuranyije n'amategeko Mhm. ubwo ubwo sinzi ukuntu umu- icyo na- umuntu yagusubiza ariko ubwo twizere ko mu bashinzwe ubuzima hari ukurikiye ikiganiro ku buryo ashobora kuba ya- Mm.
yazabagira inama cyangwa se nitugira uwo tubona tuzamubaza icyo mushobora Mm.
gukora kugira ngo mubashe kwitabwaho uh, igihe murwaye
muzamubaze rwose kuko niyo umugore n'ubu ufite umugore aha aratwite iyo baravuga ngo iyo umuntu agiye kwa muganga ati hari inshuro hari inshuro ajyayo agiye kwipimisha yego
izi ndazizi ariko ugi- iyo ugiyeyo hari igihe bakurenza amatariki kugira ngo uzabyare cya gihe kitaragera cyararenze kugira ngo bazaguce amande Mu itegeko buri wese bamuca amande kubera bamurenza nyine rero ukabura aho uburanira ntabwo biba byanditse ku gapapuro se aho bakubwiye bati uzagaruke mu byumweru bibiri uzagaruke ku itariki Biba byanditseho runaka ariko nta- barakurenza kuko ntabwo waburana iyo uburanye ahita anakwirukana ahubwo cyangwa akakwiyenzaho ntabura akantu akiyenzaho agahita akwirukana ugahita utahubwa uwo munsi ukawurenga kandi ubwo umubazwe
kandi umugore ag- ag- agomba kwitabwaho nyine muri icyo gihe atwite kugira ngo bamenye uko Mm, n'inda agomba- ikura Mhm. ndumva ari ibi- ugasa- ndumva ari ibibazo hari- hari igihe n'ubu umugore wanjye avuye kwi- yavuye kwipimisha muri muri iki cyumweru gishize Mm.
yambwiye ko hari abantu birukanye ni- nta mpamvu yumvikana baka- mbega bitewe n'umuganga mubi ubwo ariko bishobora kuba reka twe uku- kubashyira mu gatebo kamwe ngo tuvuge ngo ni babi kuko bishobora kuba nk'uwo muntu ashobora kuba hari amabwiriza yenda baba babahaye akaba atayubahirije sinshyigikira ko Mm.
bamwirukana kandi yagiye abagana ariko kandi haba hashobora kuba hari impamvu ubwo iyo niyo mugomba kumenya muka- mugakurikiza ibyo babasaba
njye mbona Reka- biterwa n'umuganga ahubwo bashaka wenda uburyo umuntu yajya asangamo umuganga umeze nka gutyo uko uko ufata nabi abarwayi ku buryo buri wese aba afite umuganga azi neza ngo usanze muyu arankorera serivisi neza nasangamo uyu ntabwo ankorera neza birazwi hari abantu baba bazi neza ko batanga serivisi neza n'abatanga nabi serivisi yewe reka ngushimire rero jean claude u- kuri ibi bitekerezo byawe ariko ubwo twizere ko ibyo bibazo mufite bizakemuka urakoze cyane mugire wikendi nziza david ni wowe wa nyuma twakiriye ndabona amasaha agiye wiriwe neza mwiriwe neza ejene mwiriwe kandi inshuti z'ijwi rya amerika aho muri hose barakumva rwose hanyuma bita aho ngaho rero muri makeya igitekerezo cyawe nawe
Eh, hano i kigali turaho turakomeye hariho ubushyuhe bwinshi ariko izuba ntirigaragara ariko harashyushye cyane hanyuma rero nari mfite igitekerezo ariko reka nkubite mbangura cyane rwose nshimira mugenzi wanjye jean claude ku kuba yisanzuye akavuga ikibazo bafite aho ngaho i rukomo Mm.
gusa namwiseguraho cyane kuko nka mirongo cyenda ku ijana usa n'utemeranya nawe ko ibyo bintu bishoboka ukurikije uko sisiteme y'ubuzima yubatse mu rwanda ukareba n'ibyo bita televiziyo z'akarere n'ukuntu ikigo nderabuzima kiri mu bugenzuzi diregite bwa- bw'umurenge kwa, kwa gitifu ukareba amanimero y'abaganga n'amafoto yabo aba amanitse ahantu hose mu ivuriro bavuga bati uguhaye serivisi mbi jya kubwira umuyobozi cyangwa umureke biragoye kubyizera ariko nawe n'uburenganzira bwo kubitanga nk'igitekerezo kuko ni ukubaka u rwanda Mm, igitekerezo rero navuga eh, ejeni hari porogaramu radiyo imwe ntashaka kuvuga mu izina mpuzamahanga ikorera mu rwanda yigeze gukora mu karere ka east africa yego amasegonda make cyane Eh, baza kuri tere baza kuri tere ibyo bita outreach niko niko ni BBC ntabwo nabihisha Yego.
Iza- abantu bo b'iyo ngiyo baza kureba inshuti zabo amaso ku maso k'abantu babakunda muzahera i Washington Eh.
muze mu majwi tuzababona ryari ngo muze tubabone amaso ku maso tuzaza rwose david urakoze reka mu ikiganiro reka n'aha tugisoreje tubashimire mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari enjeniyeri cornelius na geoffrey mutagoma wakiriye telefone zanyu jenera mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza iyi ni radiyo ijwi ry'amerika